hello my country people how una dey my people i dey greet una according to una time depending on where una dey watch me yes my country people o oh, hmm. Ooni of Ife o oh, dem don announce say make dem clear palace o oh, for cleansing say una know say e get the time be say dem dey carry rumour say um, uh, Queen Naomi no go fit come back to the palace say um, they sweep her leg say she go until they do cleansing my people oh! now according to report they say Ifa o oh, Ooni of Ife o oh, in fact preparation is ongoing as me una they talk they, they are cleansing the palace cleaning it for Queen to come back because they don't do all the findings see say ah without Queen coming back to that palace eh, e go be like say dem dey use eh, back dey waka say things dem don tell oni of ife say if e like make e marry twenty wife say dat one wife when e be say e carry grace that can never be disgrace is queen naomi so make e clear road make e clear everywhere give queen um, oni of ife instruction if i give oni of ife instruction of wetin to do after dem don do am finish as i'm telling you now serious They, they perform serious cleansing and serious, spirit, uh, serious ritual for Queen to come back. Yes. Yes, so so na the thing when e dey ground be that. Say all this one be say that they do that they waste their time. Say so Ooni of Ife uh, eh, Queen Naomi is supposed to be back in that palace. That's what they said. And because of that one, according to report to yesterday evening, town crier cry for for Ileife. They they beat their talking drum to announce them. say their Yeyoluwa is coming back, my people. Hey, they say as Mariam hear this whole thing, say Mariam be like um, uh, eh, fowl wey rain beat. Una know how fowl wearing when rain beat dey be all e feather go go down everywhere go make piererererere mm-hmm. na the mood now the people wey be say happy for palace as uh, eh, Queen Naomi uh, eh, is coming back na the palace guard in fact those people una know say Queen Naomi na very uh, friendly person she no get wahala they love her all those um, palace maid they were so excited even uh, palace guard if everybody was so excited say ah thank god do oh, since that they do the cleansing so after they don't do the cleansing say if I like say that cleansing where we say they never do follow be the thing where we say they make queen naomi no one come we don't know allegedly so now queen naomi serious preparation is going on now on the part of queen naomi definitely na una know say queen naomi can never say no because one she cannot say no all this one she they do When the time come reach she go must carry that picking, come back to the palace now some people they advise queen naomi say queen naomi whether you like it or not only if I is your husband Only if I cherish you Only if I love you from the way go dey go from the way things dey the way things be una go really know say Ooni of Ife really love Queen Naomi now other oloris dem dey jealous say why Queen Naomi go why Ooni of Ife go just dey treat Queen Naomi so special everything no be her fault o oh. una dey see am so no be Queen Naomi fault na her God do am for her una know say the person the, according to the there is an, an an adage wey say anybody when um, in god do christmas for am na queen naomi god na him do christmas for am so she need to eat the christmas rice and enjoy am to her fullest una they say am so so you don't need to envy queen naomi after all other glory is there na who eh, na no say bible talk and say i ah, will have mercy upon those i will have mercy upon i will favor those that i want to favor. so no be queen me for say god say e god count am among the people wey be say He want to have mercy upon and He want to favor upon that is why as a christian whenever you are praying always tell god that god should count you among those people wey you want to favor because when the favor of God locates you eh 50 years of labor, eh go disappear because of one day favour una dey say am so favour is better than labor. if God decide to favor you so everybody with im level of grace not be Queen army doings not be her doings na olona nan talk say na she be the least among all the wife say na she be the least among all the wife na she na no go cambridge na she na no go uh, uh, harvard but inside that her space where she dey king sin fine and come my people, no be god dey do am king no only fine and come on top of that one she come even born born boy pikin wey be say king dey fine like say tomorrow no dey una see oba elegushi make una ask am say how far una go know say di journey e no easy The journey e no easy so queen naomi one na dey see so Now woman of grace she's a woman of grace anybody when he be say won't go do anything say e want to disgrace queen naomi it always they end up in disgrace and i dey so so my people the cocoa of this video now be say Ooni of Ife Palace work is ongoing to welcome our beautiful queen they say even if I call Ooni of Ife tell am say Ooni of Ife if there's anything you go do for this your life to bring your wife say forget all this one when e say they marry marry beautiful wife marry them full palace then they call this the ones wey dey speak fullness dey speak the ones wey be say dey dey form uh, classical dey form no be by like that o oh. no be by classical no be by fullness say wetin the difference is clear o oh. the difference is clear say the only person wey be say go give Ooni of Ife peace of mind when e go bring peace into that palace absolute peace and tranquility make e forget they say make only forget wetin happen in the past o oh. forget say um, um, misunderstanding come dey between queen naomi family with im own family say make e no put all those one into consideration o oh. make e know say the person wey be say im dey marry na queen naomi oh. na queen naomi na im dey marry queen naomi na im be im wife na im be im wife when he pay dowry for say so Oni of must treat Queen Naomi. If Ifa Ifa don even give am a lot of do's and don'ts of how im go take treat Queen Naomi say because everything wey im be say im dey find to make am king is in that woman because the fear of God is the beginning of wisdom even Oni ofife, Ife confirm am that is the edge wey be say she get over other queen no be say other queen dem bad o na the sense o it's not say they are bad but una know say the difference is always there so it's left for queen naomi now to sit down seek the face of god give Ooni of Ife im own do's and dons too because everybody don say Queen Naomi na prophetess there's no way be say um, as a prophetess union fifa go come tell am say make he go perform some kind ritual e no go possible e no go possible so na the thing when e dey ground be that my people o the conclusion and the summary and the koko of this whole video na be say ifa don call oni of tell am say that palace should be prepared for cleansing so that queen naomi go enter back to the palace which as I'm talking to you now, it has been done and dusted. It has been done and dusted. All right, my people, this is Namorin Gist. Share this video, like this video. Now have a nice day. Bye.